آه، بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين كتاب جدام كان باب قرآن في جهف درسي إساء اتسن أيام ربيتني باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها باب الأمر باب دتن أججو كيست كايمتؤ باب الأمر باب أججوتي بالمحافظة تكفاتؤتي تكفاتؤتي أججو على السنة sunnaa nabi muhammad irratti tikfatu utti baaba nama ajajjuuya sunnaa nabi muhammad yoo jedhani maa jaa'a bihi sala allahu alayhi wasallam waan rasulli nuttiin dhufe min aqwaalin jechaan waan tahe tahitti wa afcaalin waan dalagii ka isarraa garre tahitti wa axwaalin haala nabi muhammad tahitti sunnaarratti tikfatuu baaba nama ajajju wa aadaabihaa naamusa ammas sunnaa rasuulallee baaba itti nu himtuuya naamusa sunnaa rasuulas baaba nuu himtuu jedhan baabdi tuni baaba waan san nuu himtu akkasitti baaba tanatti seenna yoo rabbi jedhe qaala allahu tacaalaa rabbiin ol aane jedhee jira wamaa aataakum waan nabi muhammad isinii kenne waan nabi muhammad isinii kenne wamaa aataakum rasuulu waan nabi muhammad isinii kenne min alfay'i wagayri boojurraa waan ammas birorraa waan nabi muhammad isinii kenne fakuduuhu isa san fudhaa jedhe rabba alaalamiin isa san fudha wamaa nahaakum waan isin dhoorge canhu waan san irraa nabi muhammad waan inni irraa isin dhoorge fantahuu irraa dhoorgama irraa dhoorgama waan inni irraa isin dhoorge ka isiniin kennini irraa dhoorgama wamaa ataakum wamaa alifatti yoo baasuu baanne waan isiniitiin dhufe jechuu taati colomaan akki jedhan kullu maa sabata canhu cufti waan nabi muhammad irraa sabateetu yasihu an yuqaala fiihi innahu fi lqur'aani akhza min haadihi ilaaya cufti waan nabi muhammad irraa sabateetu akkasitti isa keessatti jechuun yasihu annahu an yuqaala fiihi innahu fi lqur'aani qur'aana keessatti taha ayaa tanarraa qabannee qur'aana keessatti taha jechuu ni dandeennaa jedhani akkasitti rabbiin ayata tana keessatti haasa'ee waan rasuulli isinii kenne ganiimarraa ilmirraa waan birurrallee fakuduu isa qabadhaa waan inni irraa isin dhoorge irraa dhoorgamaa sunnaa rasuula irratti ikfamuu nama ajajji hadiisidha qur'aanni tun ayaanni tuni وقال تعالى ربي أكجر أمس وما ينطق وان دبة نبي محمد كن بما يأتيكم به وان إسنتين أفو كيستي وما ينطق إن دبت بما يأتيكم به وأن إسنده كيستي إن دبت عن الهوى فدي نفسه عن هوى نفسه جتشو فدي لبو يسرى إن دبت يا إن هو إن هو ونن دبت سن إسنت تاني yoo akkana godha akkanarraa fagaadha akkana taha isin hin jedhu wanni inni isinit dubbatu sun hin taane in huwa wahyun yuuha wahyun beeysisa in huwa illaa wahyun beeysisa malee hin taane yuuhaa ka gama isatti beeysifni godhamu beeysisa gama isatti beeysifni godhamu malee waan biraa in taane wani nabi muhammad isinit dubbatu sunii jedha rabb alaalamiin duuba nabi muhammad fedhii lubbirraan haasawu wanni inni haasawu cuftuu waan rabbiti beeysise وقال تعالى رب أكجل قل يا نبي محمد جدي ور كافر توتا سني كجدما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربنا إليه ور مشرك توتا تابوتة نوان جبر رب مجالات أف جبر akka warri taabotaa kun rabbitti nu dhuheeysaniif jaalaluma rabbii barbaaduuf taabota gabbarra isaan jennaani kaafirri akkas jennaan qul nabi muhammad jedhi إن كنتم يوتاتا تحبون الله فالله كان جالتا يوتاتني فراجع الله تيم بربادا سني فيما فاتبعوني نجل ديما جدين يحببكم الله ربي اسن جالتا غلطة دلقات سنرت اسني ديبيا اسن جالتيتي ويغفر لكم اسني أرارم ربيني ذنوبكم دليتيسن اسني أرارما سني أرارما دوبا رسولنا من جالته جلديم جالل ربي أرقتنا من سنججو نما برسيفتي آيان نتنججو أمة توكتو حسن البصرين أكجري جالل ربي همتني جنان ربي نسام مكوري آيات تنانجل آيات تنا ربي مكوري يا ربي جالتم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم جديني ربي مكوريني جد وقال تعالى ربي أكجد لقد كان لكم رقائس تهجر سور أمنك نفتهجر في رسول الله ergamaa rabbii keeysatti isinii tahee jira oswatun hidhannaan isinii taatee jirti hasanatun bareedduu ka taate hidhannaan bareedduun isiniif rasuula keeysatti taatee jirti namni rasuulatti hidhate hidhannaa bareedduu namuma santu qaba hidhannaa bareedduu namuma santu qaba liman kaana yarju llaha isin limaniin tuni liman kaanan badala lakum irraa badala jechu hidhannaan isiniif taatee jirti liman kaana nama taheef taatee jirti yarju llaha ka rabbi sodaatuf nama ka rabbi sodaatu taheef walyawma alaakhira guyyaa boodallee nama ka sodaatu taheef hidhannaan bareedduun nama saniif rasuula keeysatti taatee jirtiya hidhannaan bareedduun isiniif taate liman kaana nama taheef hidhannaan taatee jirti yarjullaha ka rabbi kajeelu ka rabbi sodaatu walyawma alaakhira ka guyyaa boodas sodaatu saniif hidhannaa bareedduun inni itti hidhatu nabi muhammad keeysatti isaaf taatee jirti jedha rabbalaalamiin sunnaa isarratti haa tikfatanii jechuu nama qajeelchiti aayaanni tuni waqaala tacaalaa rabbi akki jedhu ammas falaa warabbika laamattiin zaa'idaadha fawarabbika rabbii keetitti kakadhe rabbii keetii kakadhee nabi muhammadiyo rabbika tun amma rabbii nabi muhammad jedhe rabbiin rabbi ammoo ka nabi muhammad qofaa miti akkasitti tuni khasiyyaa jedhan gizee akkanaa kana rabbil caalamiina yoo jedhane rabbi caalama maraati rabbi muusaa wa haaruuna yoo jedhu ammoo khasi rabbummaa khusuusummaa takka rabbi himuufi rabbi muusaa wa haaruun ammas kunoo akka asitti fawarabbika rabbii keetii kakadhe yoo jedhu tashriifa jara kana maqaa dhawanii rabbii isaanii jechuuni waa maraafuu rabbii keeysattuu ta isaanii tuni tashriifa dabaluu mul'isuufi rabbi rabbii keetii kakadhe nabi muhammad laa yu'minuuna ummannin dhugoomsan rabbii kana imaana guutuun dhugoomsanii hattaa yuhakkimuuka hanga murteeysaa si taasisaniif hanga murteeysaa si taasifatanittu hattaa yuhakkimuuka haga murteeysaa si taasifatanittu fiimaa shajara اختلط بينهم فيما شجر واول لبني بينهم ادو اساني كيست واول لبن سنرت هنگا مرتيسا ستا صفتنت ان امن ايمان غوتويا ثم لا يجد ايغنا هغن غرت ايغا مرتيسا لستا صفتني في انفسهم لبو اساني كيست حرجا دبنا يوكان حرجا شكي shakki yookaan dhiphinni haga hin garre takkattu hin amanne eega murteessanillee haga shakkii dhabanitti jechuudha mimmaa qadayta waan ati isaanii murteessite sanirra wayusallimuu hanga haga butamanittu hin amanne murtii teessaniif haga butamanittu hin amanne tasliiman butamu min gayri mucaarid osoo faallaa isiin tahini butamu hanga butamanittu hin amanne ayaanni tuni waa sadi if keessaa qabdi awwala namni tokko amanuuf nabi muhammad waan murteeysaa isa godhatuu qaba takka haga nabi muhammadi waan wal dhaban keeysatti qur'aanaf hadiisan murteeffatanittu imaanni namaa guutuu hin tahu eega murtii godhatanillee murtii san jaalatuu qaban murteeffatuu qofaami jaalatu jaalatanii taa'uu qofaami jala butamuu waa sadeen kana hanga namni tokko argatutti mu'mina guutuu in tahu jechuu aayaanni nu barsiifti jechuu وقال تعالى ربي لولان أكجلوا فإن تنازعتم يو إسنين كن والفلمتني والفلمتني في شيء وما تكا كيست يو إسي والفلمتن وما تكا كيس يو والفلمتني يو كم فإن تنازعتم يو والأبدن في شيء واتكو كيست يو والأبدن فردوه وانسا ديبسا إلى الله gama kitaaba rabbitti deebisa warrasuuli gama sunnaa nabi muhammaditti deebisaya gama sunnaa nabi muhammaditti deebisa in kuntum yoo taatan tu'minuuna billaahi ka rabbi dhugoomsitan yoo taatan walyawmi alaakhiri ka guyyaa boodaa dhugoomsitanillee yoo taatani gama kitaaba rabbiitiif sunnaa nabi muhammaditti deebisa yookaan nabi muhammad gizee inni jireennan jiru isumatti deebisaa isa gaafadhaa jechuu taati jedha rabbalaalamiin ذلika خير وأحسن تأويلا سنتو إر جانا سنتو إر بريدا جما بودا لين تإر سني جالتو إسا سنجد رب العالمين وقال تعالى ربي أكجد أمس من يطع الرسول namni rasuula nabi muhammad tole jedhe fiimaa amara bihi waan inni itti ajaje keeysatti namni nabi muhammad tole jedhe ajaja isaa jala deeme faqad axaaca allaha rabbiillee tole jedhe namni sun rabbiillee dhugaa tole jedhe jiraya lianna allaha amara bixaatihi rabbiin nabi muhammad jala deemaa nuun jedhe namni rasuula tole jedhe rabbis tole jedhe jechuudha jala deemaa duraanuu nuun jedhe rabbi وقال تعالى رب أكجل أمس وإنك أتين كن بمحمد يو لتهدي نكجل شتا إفا بافت جتشو إفا بافت ما أنا مرادتي نكجل شتا إلى صراط إنما كرا مستقيم دريرا تهت نما قجل شتا اتنما يامتي كنو ران دريرا كان جتي اتنما يامتي اتنما قجل شتايا asitti hudaan ma'anaan asii in yaamta itti qajeelchitee yaamta ayaanni laa tahdii jettu ammoo tawfiiqan kennituuf jechu itti yaamta malee tawfiiqa waan san qalbii keessa fudhatee itti dalaguu si harkan jirtu jechuu sun otun ittuma yaamu ilaa siraaxin gama karaa mustaqiimin diriiraa tahetti yaamta diini islaamatii sun وقال تعالى ربك جدو فليحذر ها بقتوتي يوكن ها إيقتوتي الذين يخالفون جري فلا تهنسون ها بقتنيتي ها إيقتني عن أمره أمري رب الرجل جري فلا تهنسون ها إيقتني أمري ربي تنجري فلا تهنسون يخالفون كفلا تهن عن أمره أي أمر الله amri rabbiitiin jarri faallaa ta'u suni haa eeggatanii an tusiibahum isaan tuqurraa haa eeggatanii fitnatun fitnatun rakkoon isaan tuqurra rakkoon yookaan fitnatun mokkorriin addunyaa keessatti isaan tuqurraa haa eeggatanii mokkorriin rabbi isaan mokkoru haa eeggatanii addunyaa keessatti oo yusiibahum takka isaan tuqurraa haa eeggatanii haa baqatanii isaan tuqurra cadaabun qixaanni aliimun laalessaa tahe aakiraa keessatti aakiraa keessatti azaabni laalessaa tahe isaan tuqurra haa eeggataniiti warri amrii rabbiitiif amrii rasuulatiin faallessu imma addunyamaa keessatti rabbiin mokkora isaan fitna ati gadi dhiisee mokkora yoo asitti illee mokkorrii addunyaa jalaa bahani akhiratti rabbiin azaaban isaan tuqa jechuu azaaba laalessaa taheen isaan tuqe akkasitti gaa rabbal aalamiinni isaan guba faallaa tahuun dhoorga rabbiif rasuula وقال تعالى ربي أكجر واذكرنا يادتنا يا دبرتي نبي محمد هذا مؤمن توتا مرا يادتنا maa yutlaa waan dubbifamu yaadadha mee maa yutlaa waan qara'amu fi buyuuti kunna manneewwan keeysan keessa waan qara'amu yaadadha wadkurna yaadadha yaa haadha muumintootaa dubartii nabi muhammad maa yutlaa waan qara'amu yaadadha fi buyuuti kunna mana keeysan keeysatti min aayaati illaahi ayatowwan rabbiita qur'aana irraa waan qara'amu kana yaadadhaa kanaan gorfama walxikmati ammas hadiisa rasuula irraa waan mana keeysan keeysatti qara'amu kana yaadadhaa kanaan gorfama kanaan gorfama biran tarina jala deemaa waan san jedhee rabbiin haadha mu'mintoota dubartoota rasuulaa gorsa addaa kenneef rabbal aalamiinniya akka sunnaa fi حديث رسولته في جج ربي جل ديما والآيات آيان في الباب باب سنة رسول الرت تكفدا جل ديما تهددا جت ها صفتنا كيست كثيرة والآيات آيان في الباب باب سنة الرت تكفدا جل ديما جت تنما كافتو كثيرة هد قرآن كيست حقوم قبابا تكو الراس ني إبس مالي جدبان كتابا وأما الأحاديث أمو حديثني حديثني سنة رسول الله تكفدا يلا ديما جتو فالأول فالحديث الأول حديثني درا عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة رأوديفمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كجلو rasuulli ni jedhe wagguutam dacuunii na dhiisaa maa taraktukum waan an himuu isii dhiise na dhiisaa nan gaafatinaa jedhe rasul waan an himuu isii dhiise na dhiisaa nan gaafatinaa gaaf kam akkam jedhe gaaf tokko rasulli keenna gorsee yaa ilma namaatiyo rabbi hajjii dirqama isinirratti godhe hajja jedhe rasulli khutbaa godhe namtichi tokko lafaa utaalee akki jedhe akulla caami yaa rasuula allah sila mara wogga'a adada jiini dilhijjaa deebi'uun hajjuu qabna dirqama fasakata rasulli ni cal'ise hattaa qaalaha hanga namichi jedhut miraaran marraa heddu maraa baatii hajjii yoo dhufteen hajjina in hajjina in hajjina marraa sadi jedhe jaa'iba رسول لك جري لو قلت نعم لوجبت أسو أيوسما نعم جري سلا هجي عمري كيسن نمني تكقلو دبيكنو هفتتنا مرا سلا باتي هجي عدد سين ددبتون درقما تاتي جرتي جري رسول أسو سين درقما تاتي نمون دندب إيغان أمال جري دوب دعوني نديسا صحابدو تكية من كثرة السؤال ذروني ريوان لفظ مسلم كسيتي نديسا ما تركتكم وان اني اسن اسني همو ديستوكو نديسا ننغافتنا جل نبي محمد نديسا نديسا جل نبي محمد نديسا جل أكسيتي akkasitti duuba innamaa ahlaka bar wanni balleeyse wanni balleeyse man kaana qablakum warra isin duraa wanni balleeyse kasratu heddummeeysuu su'aalihim gaafii isaanittu balleeyse سؤالهم مسائلهم يجوت جرا غافي إساني وعند مسلم فإنما أهل فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم هدوم من غافي إساني تبليس واختلافهم أمس والأب إساني إسام بليس على أنبيائهم أنبيوت إساني رو واللبن أنبيوت إساني رتي wal dhabanii ambiyoo gariin jala deeme gariin ni dide akkanatti ambiyoota irra isaan wal dhabnaani laafinni itti dhufe ga laafinni itti dhufe falaa tanaazacu fatafshaluu watazahaba riihukum jedhe rabbiini laafinni itti dhufe ambiyoota irra wal dhabnaan فإذا نهيتكم وقوا أنسن دورج عن شيء وأن تكر يو أنسن دورج fajtanibuuhu irraa fagaadha irraa fagaadha waa takka illee ittin dhihaatina ittin dhihaatina irraa fagaadha waidaa amartukum wogguu isin ajaje biamrin waa tokkotti yoo an isin ajaje fa'atuu koottaa yookaan dhufa minhu waan sanirraa mastaxactum hanguma dandeettanin irraa dhufa fattaquu llaha mastaxactum akkuma rabbiin jedhetti jechuun fattaqullaaha mastaxaatu akkasitti haguma dandayaniin irraa dhufan jechuun haguma dandeetaniin irraa dhufaa malee gaafii in heddummeeysinaa gaafii akka in heddummeeysine jedhee rasuulli gaa akkanatti nuu himee akkanatti wamaa aataakum rasuulu fakuduuhu wamaa nahakum anhu fantahuu jechuun suni haguma dandayanii qabatan haguma dandayanii irraa fagaatan jechuu ayaanni aammi hadiisa kanatu nu bayaansaa jedhan hadiisa kanatu nu bayaansaa hadiisa kanatu nu bayaansaa duuba waan shari'aan itti nama ajaje haguma dandayaniin irraa dhufan waan irraa nama dhoorgites haguma danda'an irraa dhoorgamanii akkanuma sunna irratti kfamuuni nama barbaachisa jechuu hadiifni nu barsiisa can abi nujayhin alcerbaadu binu saariya abbaa najiix abaa najiix irraa odeeffame cerbaad alirbaad binu saariya jedhaniini inni nama afraffaa islaamummaa nama sadihi dura seene رب سرها جالتوتي إساكنا قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نقر سجده أكا رواية غري كي سجر بعد صلاة صبح قر سجدا صلاة صبح صلاة قرس رسول موعظة قرستك إيغ صلاة صبحيتي نقرس قرس شمتو تاتجج جر رواية برو كيستي jaliila gorsa guddo gorsa takka ba'da salaata sub'iitiin gorse mawcidatan baliigatan jedhaa keessan baliigatan hongageeysuu ka taate takka nu gorseya baliiga hongageeysuu ka taate nu gorse wajilat ka sodaatte minahaa gorsa saniif jecha ka sodaatte alquluubu qalbiin wanteenna gorsa saniif jecha ka sodaatte nu gorse wadarafat ka dhangalaate ammas ka dhangalaate yookani wadarafat ka yaate minaha gorsa sanii jecha alcuyuunu ijawwan imimmaan ka yaate nu gorsee gorsa akkasii rasulli dhangageeysuu ka taate nu gorseya faqulnaa ni jenne yaa rasuula allah yaa ergamaa rabbiitiyo ka annahaa akka waan isiin tuni mawcidatu gorsa muwaddacin dhaammatiinsaa fakkaatti fa awsinaa nuu dhaami ka anna akka waan isiin mawcidatu gorsa muwaddacin dhaammatiinsaa nama waa nama dhaammatuu takka fakkaatti waan rasuulli akka malee sodaachiseef laal akka malee waa irraa baqachiiseef aadaa fullaase waan duraan isaan aadaa irraa beekan gararraanni gorsinaani har'a gorsa dhaammataa fakkaatti fa'awsinaa nuuf dhaamime gorsa waa hedduu walitti qabattu nuuf dhaami jedhaniin tanulleef geessu qaala rasuulli akki jedhe uusiikum kunoo isinii dhaama bitaqwallaahi sodaa rabbii isinii dhaama jedheen kuni sodaan rabbii waa cufa walitti qabattiga ajaja jala deemu amturraa fagaatu waan shari'aan dirqama namarratti gooteen dhaabbatu wama mara qabdi rabbi sodaatu isinii dhaama bitaqwallah wassamci ammas dhageettis isinii dhaama waxaa'aa tole jedhillee isinii dhaama isin dhagayu isin tole jedhu amiira keessanii wain ta'ammara haa mootii tahullee calaykum isin irratti abduun gabrichi gabrichi habashiyyuun habasha'a gabricha gabrichi wain ta'ammara calaykum abduun habashiyyuun hin qabaa keessan wain ta'ammara haa amiira tahullee calaykum isin irratti isin irratti haa amiira tahullee abduun gabrichi habashiyyuun habasha'a tokko jechuu gagama gabrichi biyya habasha'a tokkolleeni haa amiira isin irratti tahullee isin isa dhagayu isin isa tole jechuu isinii dhaama jedhee rasuulli kuno علي بن أبي طالب أكجن إن الناس لا يصلحهم إلا إمام عادل أو فاجر جد وأني بني آدم tolinna qabaafuu hin jirtu imaama male durataa'a qabaatuu qaba aadila tahina faajira tahina wanni isaanii toltuu qabuun amiiruma qabaatuu jedhu وإن تعمر ها أميرته اللي عليكم سنرة عبد قبرتش قبرتش تكو يقودكم بكتاب الله تولجت أجل ديما وإنه شأنين من يعش نمن جراته سنرة jiraatee umrii dheerate jechu man yacish namni jiraatee umrii dheerate minkum isinirra fasayaraa fuldura keeysatti gana arga ikhtilaafan waldhabiinsa kasiiran hedduu ta'e tokko gana arga jedheen waldhabiinsa hedduu gana argitanii فعليكم قبضا كنوا يروسا بسنتي كراتي يقبضا كراء أما الرجل إسنين هقانا أتورتنا قبضا وسنة الخلفاء كرواني الخلفاء ورنا دوبتي هفؤ الراشدين أجيلو كتهن المهديين أجيل فمو كتهن أجيلو فمانو كربين qajeeloo qajeelfamoo kataan sani karaa jarreewwan kanaa qabadha abbaa bakri cumar usmaan aliy jarreewwan kana karaa isaanii qabadha warra sahaabdotaa achumaan maraayyuu jechuu qabadha almahdiyiina qajeelfamoo kataan san cadduu ciniina calayhaa sunnaatii irratti ciniina binnawaajis qirrifeedhan irratti ciniina qirrifan ciniina sunnaatiya gadi dhiisina waiyaakum isin dhowwa wamuxdathaatu lumuuri wamuxdathaatu wamuxdathaatu dhuftu guyyaa keeysaa dhuftu alumuuri haalarraa isin dhowwaya wamuxdathaatu haarawoonfamtu dhuftu alumuuri haalawwani waan guyyaa keeysaa dhufee haarawoonfamee ibaadaa fakkaatu tokko sanirraa isin dhoorga sanirraa isin dhoorgaa lubbuu teeysan irraa fageeysa fa inna dhaalika bidac sun bidac jechu suni baasa guyyaa keeysaa baafame tokko fa inna dhaalika bidac fa inna kulla bidacatin eega sun bidaca taate fa inna kulla bidacatin marri waan guyyaa keeysaa jalqabameetu dalaalatun jallinna na duuba wanni jalqaban marru isin khayrillee gubbaan isii haa fakkaattuti haa miskiina nyaachisuufi akkasitti ollaan beelarraa baasullee fakkaattu wanni guyyaa keeysaa jalqabame ta akka mawlida nabi muhammad jedhan sun marru baasa inna kulla bidaacatin dalaala marri waan guyyaa keeysaa jalqabamee tokkonu jallinnuma isin jallinnuma karama jallataniin tokkorraa isiin taatu jechuu rawaahu abu daawud sunana isaa keeysatti watirmiizi akkasuma tirmiizi illeen waqaala hadiisun saxiihun adiifni hadiisa bareeda'a jedheeni akkasit adiifni sahiihuma sunna liibni abi caasim keeysatti sahiiha jechuutu jira nawaajiz jechuun bizaali mucjama alayyaabu qeerriffeen jedhan al-ayyaabu qirrife waqiila al-adraasu a'olleen jedhan a'oon qabadha yookaan qirrifaan qabadha jechuuni taati duuba namni umrii dheerate ikhtilaafa hedduu arga jedhe akkasuma yoo rasuulli dabre abbaan makrii taanaan fitnaan gaduma seeneeyyu waldhabiinsa umar ni ajjeefame fitnaan ka'ee innummaanu akkasitti usmaan tutti aane usmaan ni ajjeefame fitnaan ka'e harka namaatiin akkas aliyu bin abi xaalib tutti aane aliyu bin abi xaalib harka namaatiin ajjeefame akkanuma saabdonni wal fixe jechuu hardhafa amaalayya mi hardhafa amaalayya kanaafuu waan idduu sahaabatti wal fixan san irraa ahlusunna waljamaa'aan irraa cal'ifnan dubbannu jedhan irraa cal'ifna عمر بن عبد العزيز أكجده قتال اللولة رب طهر الله سيوفنا دماء ديغا رب سيفي تينا إرا قل قل ليسن ورى تابعو تاكنا ديغا سني سيفي تينا رب إرا قل قل ليس نو صحاب دوتا جزي والفتني سيفي تينا ننفن ورب سيفي تينا إرا قل قل ليس توكو arraba keennamaa isaan irraa qulqulleessuu dadhabne jedhe kanaaf waan sahaabdota idduu marru cuduulu waan isaan tahan rabbiin irra isaaniif dabre irraa if qabna jechuu miidhaa wal fixanii kanat haqa huntuu haqa irraa if qabna akkanumatti irraa callifna sayfii rabbiin irraa xahaarse jedhe taabicichi arraba keenyas irraa if qabuu qabna jedhani garuu fitnaani zamanuma umar keessa yoo aansa jechu ilaa yoomilqiyaamaa jabaataa adeema malee hin laafu عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي شفت امتك ايات امني دعوان اتجيت شفت جتو اتجيت جلدي من مروا يدخلون الجنة جنة سينني إلا من أبى نمد دي مالي نمد دي مالي شفت أمتك إيا جنة سينن قيل نجد أمي رسولا ومن يأبى إن نمدد يا رسول الله إن جنة ديدا سيني جد أني نم جنة ديدو نجرا أجائبا قال رسول الله كجد من أطاعني نمني تولي نجد إيه نجلا ديمي دخل الجنة جنة سينة سنبود نساء جنة ومن عصاني نمني نكلا في فالات يدلج فقد أبى سني جنة الرادي ديجو جنة إسافودا نمني جلا ديمني نما مسأجي نما أنديب نبي محمد نما سندنان إيسا جنة فوتان جري سندي دي جنة نجلا ديمو دنان جنة ديدان أني جنة إسن جيسوف أبا ربي لا في سكرا جنة إسن أكيكي إفسني باسي إرّا هونو إسني waan maraa himee kanaaf dhufee nadinnaan faallaa deeman jechuu jannatarraa akka nama baha deemu jiru ka jannani dhi'a jedhu jedhaniini jechuu rasuula jala deemu dinnaan رواه البخاري بخاري توديس جوجو عن ابي مسلم وقيل ابي اياس سلمة بن عمرو بن الاكوع مكان ساتي سلمة بن اكوع بن عمرو بن الاكوع أن رسول أن رجلا نمشي توكو namichi tokko akala nyaate cinda rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam rasuula rabbii biratti bishimaali bitaa isaatiin nyaate harka bitaatiin harka bitaatiin nyaate kunoo namni manni yahuda'aa kun hedduun harka bita jedhaniitu baga kunoo mangistiin ameerikaa ka amma jiru obaamas harka bita isaa bitaan qoru laaltee ijoolleen gaagammachuuf isa fakkeessina obaama amma fakkaanna jedhanii kun harka bitaatiin osoo mirga qabu barreessa saniin nyaata harka saniin barreessaniif nyaataniif si quban qabu inni oba waninni nama galatoonfatu hin jiru rabbii wal nama dhabuu malee duuba rasuula rabbii bira bishimaalii bitaan nyaatee faqaala rasuulli ni jedheen kul nyaadhu biyamiinika mirga keetiin nyaadhu jedheen qaala laa astatiicu hin danda'u danda'ee mirgaan hin nyaadhu hin danda'u jedheen danda'u قال صلى الله عليه وسلم رسول نجده لا استطعت دندتي ربي سهاد أوركو دعائتي كدت لا سبحان الله إساتو أزري مالي أكسر أزري مالي أكنا إندن دو جده بونف لا استطعت أكما آتي إندن دو جده دندتي ربي سهاد أوركو جده ضربت ما منعه سنة رسولا جلده مرانا بيتشكنا أوينه إلا الكبر بونا مالي mirgaan nyaatu sunnaa rasuulaa san jala deemu isan dhoorgine illal kibra boonatu male boonaf akkas jedheedhan boona boonaa jedheetuma bitaan nyaata yahuudaf nasaaraaf fakkaadha jedheetuma bitaan nyaate famaa rafa'ahaa eega rasuulli rabbi dandeettii si haa dhoorgu jedheeni abaare famaa rafa'ahaa mirga fi waa ol hin fuune ilaa fiihi takkaatu ee guyyaa sanii mirga fiigam afaanitti ol hin fuun laamshoftee irraa yaate eegas bitumaan nyaate abad bitatti maayyii aane namichi laa hawla walaa quwwata illaa billah abad riwaa biraa keessa famaa wasalat yamiinuhu ilaa fiihi bacdu jechuu jira takkaatu eega guyyaa saniiti mirgi isaatun dandeettee ol hin geenne afaan isatti jedhan mirgumatan ol fuudhuyyu bar nicmaa tabaatimi نعمة تباتي متي هركان أما ومن ياتون كن وان براتي مي هركمان ديمني استنجاء في قدتون كني أجائب أنني إمبيكا أني نما ستي هركان قبني نما قام فيا هركا لتشون قبو نما بريدا هاركي جنجما إني كن أمتك هناك سمالي كان hoteela bariinaa kana gizee dhaqee nyaatu mara haati banaa jala deemu qabu muyyuu yeroo tokko tokko achitti gizee garru haati banaa bira teetti isaa bareedaa cimaa kana akka daa'imatti nyaachifti guyyuu guyyuu akkuma daa'iman nyaachifti yoo mana fincaanii dhaqu guyyuu jala deemuu qaba yeroo tokko kanaafuu ni'imaa tab'aati miti harkuma kanaayyuu yoo akkanan laalan amma uumaan fakkaatu ammoo yoo akka daa'iman namni si nyaachisu istinjaa si godhu harkuma kana dhabuun ka waan biraan dhabin ka qaamni kun guutuu namichi tanaf dhoowwe dandeettii rabbi si haa dhoowwe takkumaatu harka isaa ol hin fuune jedhan harki isaa takkaa gama afaanii hin geenye laamshee irraa bu'e jedhan guyyaa sanirra boona sunnaa rasuularraa yoo boonan diqqeenna akkanan nama dhufaa jechuu nama barsiisa diisichi عن ابي عبد الله نعمان بن بشير ابا عبد الله نعمان علم بشير نما جدانين سرا اوديفمه سرا اوديفمه اكست ربي لسرها جالت قال نعمان نجري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول جل دغاي رسول جل دغاي لتسوون والقطيفة صفوفكم تري تيسان صلاة والقطيفة والقطيفتني أو تكي يوئس والقطيفة باتا ليخالفن الله ربي واللبسيسة بين وجوهكم ادوفوا لكيسني ادوفوا لكيسني والاسن لبسيسة جتشوني رواية برا كيستي idduu qalbii teeysanii wal isin dhabsiisa jechu namni salaata irratti yoo saffii walqixxeeffatuu baatanii zaahirri tarree saffii ta dhaabatan wal dhabde kun achi hiqee kun duratti hiqee wal dhabdee dhaabanni kun yoo wal dhabe zaahirri wal dhabni kun qalbii keessa bu'a shari'aan akkas gootu miiluman wal dhabeemi qalbii keessa buufti shari'aan islaamaa idduu qalbii wal dhabsiise yaqa'u baynakum alcadaawata walbagdaa wakhtilaafi alquluub wal jibba namni wal xilaatuma qalbii wal lolti akkasit ifirra waluma jibbaatuma aw la yukhaalifanna allahu bayna quluubikum qalbii namaa wal dhabde hagasuma khilaafuma yeroo maraa jechu maltu nu fide hin beekanii صفما قجيلفتو أبرة ربنا ما في دايا متفق عليه وفي رواية لمسلم رواية مسلم تنعمان أديس تنعمان أديس رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا رسول لي تهجر يسوي كوالكتيس صفوفنا صفيتنا كوالكتيس تهجر حتى كأنما حقته تكتي يسوي كوالكتيس بها بكسنتي القداها muka xiyyaa muka buunnee muka xiyyaa san ka xiyya keessa wal qixxeessan haga akkas ta'u takkat akkasii wal qixxeessa yaa rasuul kaannamaa yaquubu biha sihaab kanama muka xiyyaa wal qixxeessuu san lishiddat istiwaa'iha wa ictidaaliha saffiin ta'e inna qajeelte akka kunoo namni yoo muka xiyyaa wahin darbatuu fedhu itti alaamatu sanit akkasii saffiin ta'e inna qajeelti jedhan sahabdoonni maashaa allah duuba rasuulli akkasitti nu walqixxeessa hatta izaara haga wagguu argetti walqixxeesse annaa qad caqalnaa nu baranne jechu anu isarraa waa baranne jechuu haga nu garreetti wal nu qixxeesse ifirraa dhiise namni barate jennaan ifirraa dhiise summa karaja eeganaa ni bahe yowman guyyaa tokko salaata ummataan salaatuuf gadi bahe faqaama ni dhaabate rasuulli hattaa kaada haga dhigaatutti يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام حاجة جتشو تلهاتو تلابته فرأى قد بهيدو بأيغا أتشي لابتيني أرجي رجلا نمجتك باديا هالا إني بهاتهيني صدره قمت ساسا في كيسا كباد أكنا قرق أما كان في كيسا باديا هالا بهاتهين صدره قمت سا باديا بهالتهين صدره قمت سا كبهي أرجع رسولي فقال عباد الله فقال رسول نجد يا قبر الرب لا تسوون ولكتي فتن صفوفكم صفيتي سنتنا أو لا يخالفن الله تكي ربي والأبسيسة بين وجوهكم الدوهولة تيسني والأبسيسة fuula wal arguun feetan qalbii yoo wal dhabde fuulatu wal jibba jechuu qalbii wal dhabsiisa rabbal aalamiin jedhee rasuulli wal qixxeeffatu saffitti ajaje jechuu hadiisa biraa latusawwinna sufuufa owl latuxmasanna alwujuuhu fuulli haqamte isinirraa inumaayyuu fuula tana rabbiin haqeetuma ka funnaani fi afaan hin qabne godhee wal qixxeessa hadiisa jedhu jira ضعيف الجامع إمامني ألباني جامع كيستي ضعيفة جدين حديث سن تنافي سنة رسولة سفي والكتفتوني جتشو حديثة نبرسيسة حديثة كان نبرسيسة عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال احترق قبمه بيت من تكو بالمدينة ودينرت قبمه جرى mana tokko gubame bilmadiinati magaalaa madiinaa keeysatti alaa ahli warra warra isarratti gubame min alleyli halkanirra halkanirraa ibiddi itti qabame jedhan itti qabame falammaa xuddisa rasuulullaahi sala allaahu alayhi wasalam bishaanihim wogguma rasuulli haala isaanii odeeffame akkanumatti gaa akkami gubame beeyta halkani isaanii akkanatti rafaniituma eega isaan rafan ibidda akkasi dhiisanii hantuunni takka jirbii wahii ta moora qabdu fuute irraan dhufte warra soqatti moora san duuba ibidditti qabate oliin korte dhiiftee biraa deemte mana qabde jechuu manni gubatire hantuunni akkana gubde akkasit duuba rasuulli akki jedhe falammaa xuddisa rasuulullaahi bishaanihim haala isaanii yoo odeeffame qaala ni jedhe inna haadhihi naaru ibiddi tun ibiddi tuni innamaa hiya siin kataate caduwwun lakum xilaata keeysan xilaatum faidaa nimtum wogguu raftani faaxfi'uuhaa isiisan dhamsa cankum isinirra faaxfi'uuhaa isiisan dhaamsa cankum ifirraa dhaamsa yoo raftan nyaapha nyaapuma wajjiin mana galtani ifirraa dhaamsaa jedhe sunnaa rasuulati ibidda ifirraa dhaamsuun laayitii ifirraa dhaamsanii bismillaahi jedhanii hulaa cufatuun sunnaa rasuulati jechuu aduwwi aduwwi akki jette maanguddoon waa sadi ka silaa ala ifirraa bulchan mana waliin galan jedhan silaa ala bulchan ibidda fasilaa mana keessaa baasanii ala bulchan mana waliin bulan jedhan mana waliin bulani bishaanis galaanni gizee dhufu gaa waan nama godhu magaalaa guutuu dabarsaami hasilaa yoo waan inni balleessu laalan haguma diqqaa tokkollee mana keessaa baasan mana waliin bulan jedhan mana waliin bulani tasadaffaan himamoo hin dhiisa tasadaffaa in himamoo hin dhiisa jaartillee tasilaa ala firraa bulchan namni sirrirra waliin bula jedhan jaartii matanallee maanguddoon akkana jedhan waa sadii kana nyaapha jedhanii bishaan ibidda jaarti sadeenuu ka silaa haala firraa bulchan mana waliin bulanii jaartisi zamana dheeraa hagana jaarsa kiyya wajji jireenya dabarsen jettu guyyaa si gara galte si qalti uma albema fudhattee firra abbaa manaa kara fukan guyyaatti aarte mormarraa lafa keessa zayitii danfiftee itti nayi bishaan danfiftee itti nayi yetiyyaan arge anta bishaan danfifte abbaa warra isii halkan afaan kaaya ta'a buleetuma ganama gara saa kudha tokko kanatti hirribaa ka'ee marxumaan marxifatee asii ol qullaa ta'a bishaan baastaa itti affeeluuf oowwiftee oowwiftee isaa hulaa dura ta'a manni akkana fuula waliin nu deebi'a daaddiftee distiin dhuftee laa hawla walaa quwwata illaa billah jaja nyaapnis akkas godhu ka zeeyita jira kun okazayta jira waa sadi duuba akkanatti ka silaa ala bulchan mana bulchanii waa sadi ammoo ka silaa mana if waliin bulchan ala bulchan jedhan waa sadi mana buluu qabdi jedhan midhaan callaa bakaara jedhanii boollatti qotanii ka silaa afatanii mana keessa waliin bulan ka namni yoo isan nyaatiin guyyaa kana mugaa oolu kan waa qabatuu hin dandeenye kan ala ala naqan ala keetta fi mana biraa bulu akkasuma ammas sangaa haraashi waan kanaan qotan hangawole waan kanaan qotan kana ala keettetuma mana biraa bulta jedhan bineensa keessaa bineensi nama garaa galle sare saree ka silaa mana bulchanii ala bulchanii jette maanguddooni سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك